iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika tubigenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kwa gatanu muri bibiri na cumi n'indwi mwiriwe neza nshuti mutanguye inondwi nshasha muri kumwe natwe muri studio ya cumi n'umunani y'ijuru rya amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya
mbere umukuru w'igihugu cyacu petero nkunziza amajambo ashikiriza nayo guhimiriza abarundi bose bari hanze yuko botaha bakaza kubaka igihugu cyabo
uyu ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo hamagarira abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cabo abakuru b'ibihugu bahungiyemo nabo wakabasaba ko boborohereza ivyinshi kwino nkuru muraza kuvyumva mu ntango za kino kiganiro ariko imbere yaho mbanze ndabwire muri make ko abigeme mirongo umunani na babiri b'abanyenigeria baheruka kurekugwa n'abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba boko haram kuno wa gatandatu ariho bashikirizwa imiryango yabo yabuja ku mugwa mukuru wa nigeria abo bigeme bari mu bandi amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu batwawe bakuye ku ishure ryabo chibok n'abagwanyi ba boko haram mu mwaka wa bibiri na cumi na kane batanzwe ari uko leta ya nigeria yemeye nayo kurekura umurwanyi yari yagize imbohe abategetsi ba nigeria bakavuga ko abo bagwanyi banyuruje abo bigeme kugira ngo batere ubwoba abanyagihugu ntibaze bubahuke kuza baravuga aho binyegeje inama y'ishamwe mpuzamakungu onu ijeje umutekano itegekanya gukorana kuri uno wa kabiri kugira ngo ugire ico ivuze inyuma yaho korea ya ruguru yongeye kugerageza ikindi gisasu co mu bwoko bwa misile iyo nama yatumweko na leta z'ubumwe za amerika korea y'epfo n'ubuyapani nk'uko bishikirizwa n'intumwa za ruragwa muri onu igisirikare ca korea y'epfo gitangaza ko iyo misile yatewe ku muhingamo kuri uno w'imana igenda ibirometero amajana atanu imbere yo kugwa mw'ibahari y'ubuyapani ibaye misile ya kabiri igeragerejwe na korea ya ruguru mu ndwi imwe ikaba igize iy'icumi muri uno mwaka umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe yatangaje ko ico gikorwa ca korea ya ruguru kije gusubiza inyuma utwigora amakungu yarimwo two gutorera umuti ico kibazo mu mahoro abe avuga kandi ko ico kibazo azogishikiriza mu nama y'ibihugu indwi rutura g7 bitegekanije ko ikorana kuri ino ndwi mwibuke kandi ko leta z'ubumwe za amerika iheruka gushikiriza ko amakungu akwiye guhagarika agafatira igihano korea ya ruguru mu maguru masha perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump kuri no wa mbere yitezwe muri israeli buzoba bubaye bwa mbere agendera ico gihugu kuva aho atorewe kurongora amerika hagiye kuganira ku biganiro vy'amahoro bimaze igihe kitari gito ataco bishikako hagati ya israeli n'abanyapalestina trump ategekanya kubonana n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu bitegekanijwe kandi ko aza gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'abahitanywe n'ihonyabwoko kiri ahitwa yad vashem arabonana kandi na perezida mohamed abbas wa palestina azoba abaye umukuru wa leta z'ubumwe za amerika wa mbere agize urugendo ku ruhome ruri mu burengero rugabura ivyo bihugu uko ari bibiri uruhome rufatwa nk'ikibanza ceranda ku bayahudi inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika kino kiganiro cacu muracumva nimba muri mu burundi kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri co kimwe n'abari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda nayo tukumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero twinjiye mu kiganiro nyezina iwanunyu mu ntara leta y'u Burundi isaba abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko birimo impunzi z'abarundi kuzihimiriza gutaha ivyo leta y'u Burundi yabisabiye Dar es Salaam kuri no wa gatandatu muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka afurika y'ubuseruko muri iyo nama uburundi kandi bwaciye bwitwarira igihugu c'u rwanda eh, ku- em, em, em, intumwa z'uburundi ariko zavuze ko u rwanda rubaniye nabi uburundi ariko u rwanda nago ruvyamirira kure ivyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu pierre claver niyo nkuru yakurikiranye iyo nama dar es salaam impunzi z'abarundi zisabwa gutahuka zirenga gato ibihumbi amajana ane na mirongo ibiri n'icenda nk'uko vyerekanwa n'igisata ca onu citaho impunzi hcr muri abo abarenga gato ibihumbi amajana atatu na mirongo umunani na bitandatu ni ukuvuga ibice mirongo icenda kw'ijana bari mu bihugu bine vy'akarere ka afurika y'ubuseruko ni naho icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu w'uburundi yafatiye mu guhamagarira abakuru b'ibihugu vy'ako karere gushiramwo ishaka mu guhimiriza izo mpunzi gutahuka gaston sindimwo yatangaje ko uburundi bwiteguriye kubakira no kubasubiza mu zabo no mu vyabo Eh, twabwiye yuko uburundi bwiteguriye gutahukana impunzi mbere umukuru w'igihugu cyacu petero nkurunziza amajambo ashikiriza nayo guhimiriza abarundi bose bari hanze yuko botaha bakaza kubaka igihugu cyabo Eh, twababwiye mbere yuko bamwe bamwe bamaze gutaha nk'uwahora ari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi eh, Sylvestre Ntibantunganya uwahora ari cegera c'umukuru w'igihugu Alice Nzomukunda eka n'abandi benshi bamaze gutahuka kandi bameze neza kandi leta ikingira umutekano wabo mbere twamenyesha yuko abo o aribo bamaze iminsi baremesha n'ayo manama hagati y'imigambwe bikaduha icyizere yuko mu Burundi amahoro ariho tugasaba rero yuko eh, abo bose eh, batarabona yuko bishoboka yuko babona yuko abarundi bushobora kubumbatiramo n'umutekano w'umurundi wese azobatasha kanatsinda murazi neza yuko umukuru w'igihugu yatanze eh, intumbero yuko eh, ibintu by'abantu bahunze yuko vyocungerwa amatungo yabo agacungerwa murabaza amaze gutaha bose bashikiye mu ngo zabo basanga yuko ibintu byifashe neza tuboneye akajya rero ko gutera akamo kandi ubwira kandi abarundi bose bari hanze yuko boza tugafatana ikivi kugira ngo twubake igihugu icegeya ca mbere c'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko hari abo ashaka kuvunira akagohe cane cane abanyepolitike gutahuka maze bagahabwa umwidegemvyo wo gutunganya imigambwe yabo Eh, cane cane n'imigambwe ikaza kugira ngo itegure amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko ejo sikera ibihumbi bibiri na mirongo ibiri sikera nico gituma uno munsi u- ico wosaba uno munsi eh, hari aho mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda uzoba ugishobora kugisaba kuko umwanya uzoba kurenganye nico gituma tuboza kigisha imigambwe yabo kugira ngo ejo ntibazovuge ko basubiye kwibwa nibatahe imigambwe ikore tuyihe uburenganzira nk'uko isanzwe n'amategeko bakore nabo mu bwigenge bwabo mugabo bubahirije amategeko agenga igihugu muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu uburundi bwatatse abagabo ku matati ari hagati y'ico gihugu no rwanda intumwa y'umukuru w'igihugu petero nkurunziza yasubiye kwagiriza u rwanda ko rubitse abahungabanya umutekano mu gihugu ciwe na ico gihugu c'u rwanda cabwiye inama y'abakuru b'ibihugu ko ataruhara na ruto gifise mu matati ari mu burundi twakishikirije mu minwe abakuru b'ibihugu kugira ngo bazogihe inyishu ikwiye e, waserukiye u rwanda yavuze yuko atangorane ziriho hagati y'u rwanda n'u burundi mugabo ubwa mbere bavuze yuko umupaka w'u burundi n'u rwanda wugaye e, hamwe kuri kuruhwa mugo twamenyeshwa turonse akanya ko kumenyesha yuko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi utugaye ahubwo abarundi bashizeho ubuhinga bugezweho kuri uwo mupaka hanyuma abanyarwanda baca batera akagere baragenda eh, bakaca bavuga mbere ngo hari abasirikare twashizeho oya twabibwiye yuko twagize ubuhinga bugeze nk'uko nabo babushizeho igihe babushiraho twende twagiye none ni kubera iki twebwe dushize ubwo buhinga bwo kuraba uruja n'uruza rw'abantu rw'ibintu boca bavuga yuko twugaye imipaka none kugira ngo ingorane zitorerwe umutwe ni uko eh, twotaka abagabo abagabo nabo dusangiye ishyirahamwe mu muryango bakashobora gutorera inyishu ibibazo hagati y'u rwanda n'uburundi ntidusubire dutana ko imiragwe kandi eh, twatsa kumvikana kugira ngo iyo shirahamwe ritere imbere inama y'abakuru b'ibihugu ntacyo yashimye gushikiriza ku mugaragaro kuri ivyo bibazo gusa yavuze ko ibibazo vy'u Burundi bibangamira iterambere ry'akarere kose Pierre Claver niyo nkuru i Dar es Salaam muri Tanzania ku bw'ijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver niyo nkuru tukwivuga ivy'impunzi mu makuru yacu mu minsi iheze twarababwiye ko impunzi z'abarundi bahora mu makambi y'impunzi yanyuranye muri Tanzania bamaze igihe bataye makambi bakungururiza mu bindi bihugu ijwi rya Amerika ryarashoboye kubonana na bamwe muri bo abari mu ikambi y'impunzi ya Nakival muri Uganda urugendo rwabo kugira ngo batewe bashike muri Uganda ntigwari goroshe ariko ubu bavuga ko muri iyo kambi nshasha barimwo basanze hari akarusho Leonce Niyongabo umunyamakuru wacu Nakival arabidushikirako jenda mazinga ni misi itatu ni ukuvuga rero ikibazo nabonye hari mutenderi ntiwisanzura uwo ni impunzi y'umurundi ari mu kambi na kivare muri uganda ari mu baheruka kwimuka bava mu makambi y'i tanzania mw'iyo kambi nshasha yakiriwemwo indwi zibiri ziraheze avuga ko yasanze ubuzima bushoboka uwo mugabo afise umuryango ugizwe n'abantu batatu yari asanzwe ava muri komine musigati yo mu ntara ya bubanza uyu munsi yemeza ko ashobora kuja guca akaraka akabona kugaburira umuryango ngaha turi na kivari turafise ubwisanzure bw'uko na horasiyo indya ziba zatevye baturemesha kandi bakaturekura tugasanzara mu gihugu kuza kurondera iyindi rasiyo nico ciza twasanze kihari ngaha kandi dufite amahoro naho tuja mu gihugu turaronka abaduha akazi kandi nta ngorane tugirirayo n'udukwi turasenya nta kibazo nico gituma tubona yuko ngaha hasumba hari imutenderi twari turi amaze kuja guca akaraka je ndamaze kuja guca ikiraka hari n'aho uza gukora bakaguhemba urutoki nyene urya rutari ruto ku munsi wakoze umunsi hanyuma ukarurya nk'iminsi nk'itatu nico gituma tubona yuko umenga hano hariho akarusho uyu mugenzi we nawe nyene aturuka mu ntara ya bubanza ariko we ni muri komine gihanga amaze ukwezi mu kambi na kivare umuryango wiwe ugizwe n'abantu batandatu ubu avuga ko bikunda ko abagaburira ikintu nshima ngaha muri iyi nkambi baraza bakaturemesha nta muntu bakankamira nta muntu bagirira nabi ariko ahandi hoho inkambi ntuyirenga abasikirite baba barabasikirite bagufatiye inyuma y'inkambi ni ukugukubita bagashaka kukwica ariko ngaha ayi aho uragenda baduha umwidegembyo wo gutembera ukagenda mu cyaro ukagenda gushaka irasiyo hama ukaza ukagaburira umuryango kubera ibintu by'irasiyo biba bitebaganye baraza bakaturemesha bakatubwira ati nimurindire ati ko turabivuga imbere irasiyo yanyu bagiye kuyizana iyo bavuye rero umukambi mutenderi muri tanzaniya bimwe mu bintu byabo barabigurishije ibindi barabigaba hari ibyo twasize tugabiye abantu mu muhana byakunze kuza twarabizanye nk'udusafuriya n'udusahani ariko ibi ibyo twaryamako n'ibindi tubona bitugoye twabisize ku muhana uri hariya nyene turabahereza ati nibabike n'imana ishoboka tuzo- tuzohurira mu ijuru kuko gusubira bamenga ntigikunda ko twasanze inari heza n'ubu mbere biteguye udu- kuzaduhereza ahantu turima n'aho tuba twubake amazu y'iwacu twibereho haravuga ko nuko hari abagurishije utuntu twabo hariya yego hariho abagiye bagurisha utuntu twabo kugira ba- babone ingene biyunguruza bageze imbere yaho badashobora ku- kubafata mu nzira bagana igihugu ca uganda ariko ntiborohewe cane babwirizwa guca mu mashamba kugira ngo ntibahave bafatwa abatanzaniya b'impuhwe bagenda barabibafashamwo mu nzira nahamaze iminsi ibiri kubera ko hariya twavuyeyo dutorotse twaratorotse inkambi kubera ko ntibyakunda kugenda ukoye twaca nyine mu mu rupori tukabara ku- gufata inzira tukagenda wazananye n'umuryango jewe umuryango we wanje twarazananye Ku- kugira dushike ngaha ayi ntibyatworoheye cyane kubera muri tanzaniya bagenda ba- barafatafata abantu ariko twaraciye mu nzira za mukato hama turabona tu- turajabutse igihugu cya tanzaniya dushyitse ngaha ku butaka bwa uganda nta ngorane twongeye kugira mbere inzira muzimenya gute kumenga ziragoye hariho abantu usanga ari abantu bameze neza bakakurangira inzira ushobora gucamo unyuramo ariko guhungana abantu batandatu ubakura mu gihugu ugenda urabundabunda nk'uko ntibyoroshe oya biragoye cyane ariko imana yaradushoboje turashika mbe muva muri tanzania mwahagenze iminsi ngaha jewe kuva muri tanzaniya kugira ngaha ayi byarangoye kubera nahagenze iminsi itatu none mwaca murara twarasaba indaro mu batanzania e, muri tanzaniya narasabye indaro ku muntu w'u- w'umukristo w'umupasitori arampa indaro hama acampa n'uwundi muntu ashobora kunyobora mu nzira ya mukatona ariko ndacamwo kugira ntiba- ntibaze kumfata mu kambi inakivare rero abarundi baza bava muri tanzaniya barabandanya kugwirirana ariko kandi hari n'umwumwe bakigwa muri iyo kambi bavuye i burundi ni ukuvuga aha mu kibashi kubera aha baza benshi kubera avuga ko ari heza ni ukuvuga impunzi zabaye nyinshi bari kubongeraho ayandi mazu yo kugira bikunde baryamemwo baryame neza batakura- batakubitwa n'imbeho nicyo gituma bari kubongeraho kubaka ayandi mazu kandi twiteguye no kudutuza baduhereze aho tuba hanyuma hasigara impunzi nkeya n'izindi ziguma zizirako kubera turi benshi bagomba kuzodutuza batugabanye mwiyinga nyene Eh, abaza n'abarundi gusa abazi n'abarundi ariko harimo n'abakongomani baje mugo benshi n'abarundi muri ko murabiraba abo baza n'abavuye he abo barundi baza O, abarundi benshi baza n'abavuye mu nkambi ariko mu bavuye mu gihugu c'u Burundi n'umwe umwe abavuye muri izo nkambi zo muri Tanzania nibo baza kuva mu ndwi iheze rero bamwe muri izo mpunzi baramaze gutuzwa ni ukuvuga uguhabwa aho bubaka n'aho bashobora kurima inakiva ari muri uganda leonse niyo ngabo ijwi rya amerika imbere y'uko tubabwira ah, ivyerekeye gutandukanya imvyaro mu ntara ya rutana no mw'ikambi ya rusenda tubanze gato dukubitire mu gihugu c'u rwanda aho ku runo wa mungu haririwe havuga ihiganwa ry'amahoro ryo gusiganwa ku birometero mirongo ibiri na rimwe na mirongo ine na kabiri ryitabiriwe n'abakiri n'abakiri bato gushika ku bashaje n'impunzi z'imahama mw'ikambi iri mu rwanda ntizari zatanzwe kuko iyo kambi ibamwo impunzi z'abarundi yaserukiwe n'abanonotsi batandatu harimwo umwigeme umwe abanonotsi bo mu gihugu ca kenya nibo bafashe ibibanza vya mbere nayo niyo nsaba ferdinand umurundi yahungiye mu ikambi ya mahama akaba yatahukanye ikibanza ca gatanu nk'uko muvyumva muri ino nkuru y'umunyamakuru wacu desire hatungimana
wari umunezero ntangere mu maso kwa niyonsaba ferdinand inyuma yaho yaraheje kuronka ibihumbi majana ane mu mafaranga y'u rwanda kubera yabaye wa gatanu mu kwiruka ibirometero mirongo ibiri na kimwe mu ihiganwa ry'amahoro kigali international peace marathon ryabaye kuri uno w'imana mu gisagara ca kigali uwo musore asanzwe aba mu ikambi ya mahama amenyesha ko bigiye kumuha inguvu zo kubandanya yitegura mu mu majambo makeyi naryohewe cyane naryohewe rwose kuko ni irya mbere nitabiriye peace marathon international kandi ryari irya mbere nshyitse gukorera kompetisiyo nk'ayo i kigali nari sanzwe ndazikorera mu burundi muri ziriya intere sikorere ariko uno munsi byashimishije cyane numva ndaryohewe cyane ko naguma asenga imana avuga ati mana uzufashe nzegere kuco nifuza kandi nze ndabe ingene nanjye nokwibeshaho muri atletisme ayo mafaranga niyo nsaba ferdinand yatsindiye amenyesha ko yizera cyane ko azumufasha guhindura ubuzima bwiwe bw'impunzi mu gukora imigambi izomuteza imbere nk'umuntu yizananye aronse ibihumbi majana ane kandi akaba afise ubwenge bwo kwiyumvira akaba yarize n'ibintu byo guhingura canke kuraba ibindi bya hirya no hino ibintu- ibintu bitandukanye nyene ni ukuvuga ko ubuzima buzohinduka cane abandi basore nkawe eh, ubona hari ikigo bagiye gukura ko bavuga bati reka natwe tujye muri siporo izabe idufasha mu minsi iza bazogira ico bimviye kuko jewe hari imahama baranzi eh, baranzi kuko si rya mbere ndoke nshoboye kuronka ubushimwe n'ubushize nkihashika naragize competition nyene yari habaye ndashobora kuba wa mbere hari imahama mu birometero bitandatu hamashe ndavuga ati mwebwe naho mubonye mbaye wa mbere si ukuvuga yuko ndavyigiye ngaha nahora ndabikora rero namwe nimushiremo inguvu mukore naho mubona mutabaye wa mbere hirya yejo uzosanga nawe wabaye wa mbere kuko atletisme igusaba gukora amaentrenema menshi ukemera ukitanga yego birababaza mugabo iyo uronse akantu nk'akahaye biraryoshe umumenyereza w'uwo munonotsi arashima intambwe niyo nsaba ferdinand yashitse ko akamenyesha ko abafise icyo bofasha bobafata mu mugongo kuko kumenyereza impunzi bitoroshe leonard ngendakuriyo amenyesha ko abanonotsi ari benshi mahama ariko hari abanka kwimenyereza kubera ubuzima babayemwo ugufungura kw'impunzi murakuzi ko ari, ari intete n'ibiharage naho eh, umunonotsi ashaka ibinyantete eh, n'ibinyamafu ariko arakenera n'ibindi byongereza nk'u- n'uburare rega nabwo buri mu bi- mu- mu bintu biharugwa kugira umaterete eh, y- yitegure neza ni ukuvuga uburaro ibyo afata eh, mu- mu buzima bwa misi yose uko abayeho ibyo nabyo birafise ikintu kinini cyane biza gutanga nk'ubu nk'uyu yabaye uwa gatanu ni umwana yizanye ni umwana yizanye muri bamwe bita banona kompanyi ubuzima bwa bene abo bana bizanye buba ari ubuzima budasanzwe kumuzana ngo umumenyereze atashe ku ishuri saa kumi n'imwe canke muri wikende ngo umumenyereze n'inzara mu nda yaraye nabi abayeho nabi ni ibintu bidasanzwe asiteri tuyikorere arongoye ugwaruka n'inkino mu ikambi ya mahama amenyesha ko inkino zimaze gutera intambwe ikomeye muri iyo kambi kandi ko zifitiye akamaro kanini ugwaruka ku bisanzwe nk'abayoboye urwaruka cyane cyane na siporo iyi tsinzi tuyibona koko siporo natwe mu kambi ya mahama ahubwo ari aho iri kiragera tugerageje kuraba aho twatanguriye n'aho uno munsi tugeze mbere ino tsinzi uno munsi ikatureka ko ejo cyangwa hirya y'ejo hari indi ntambwe no munsi twarose ikibanza cya gatanu tukabona ahubwo ko uwundi munsi twaguma turonka abadufata mu mugongo y'uko n'ikibanza cya mbere tuzokironka mwamenya ko abitabiriye iryo higanwa bari ibihumbi bitanu n'amajana umunani na mirongo irindwi na batandatu baje bava mu bihugu mirongo ine na bitatu desirate imana kigali ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu Twacari mu kiganiro iwanyu mu ntara bamwe mu bapfasoni b'abarundikazi bahungiye mu ikambi yo mu rusenda ari mu ntara ya Kivu y'amajepfo muri Kongo ntibakozwa umugambi wo kugabanya imvyaro bashikirizwa n'ikigo nderabuzima co mu rusenda ino nkuru tuyikesha umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yatubwiye ko bimwe mu bituma baterekwa uyu mugambi harimwo ivyo babwirwa bitari vyo ku buryo bwo gutandukanya imvyaro biruko mu gihe ico kibazo nyene co kutumva umugambi wo gutandukanya imvyaro ku miryango kivugwa muri komine Musongati ntara ya Rutana ivyo bigatuma mu ngo hibonekeza ingorane zitandukanye zifatiye ku mwumvikano muke abajeje intwaro bavuga ko ico kibazo bakizi kandi ko bagiye kongereza inguvu mu mahimiriza y'uwo mugambi ivyinshi na Alain Yves Irankunda
nyinshi muri iyo miryango niyo muri zone ngoma yemeza ko umugambi wa leta wo kugabanya imvyaro utoroshe ko bawushira mu ngiro bamwe mu bayigize bakavuga ko mbere badatahura ico babuza kwibaruka abandi bakabona nyabuna ko kugabanya uruvyaro arico conyene coja imbere y'iyindi migambi mu miryango ico bikoze nk'uko abo banyagihugu bavuga ni uko abakenyezi ari bo hanini batahura ibijanye no kugabanya imvyaro kuruta abagabo ivyo bikava hanini ko abo bakenyezi abakenyezi ari bo baha umwanya ukwiye abaremesha kiyago mu gihe babasanze mu mihana mu kubigisha ukugabanya ivyaro n'akamaro kavyo bamwe mu banyagihugu dusanze ku mutumba nyabibuye ati uwo mugambi uratugora ibintu vyo kuvyara ku rugero mu bisanzwe vyari vyiza mugani ko abantu batabikurikirana neza jewe kuko sindavyumva neza mugwe ntibabana tumanye imyaka mikeyi cyane iyo nk'imyaka ibiri yonyene si myinshi cyane mugani ndiko ndamaza bukebuke ndumva ko bitagenda neza wewe hakuru yigombera abana beshi beshi nanjye ntabikeneye kubyara ku rugero kubera batajya kwa muganga babaha impanuro abagabo kubera muba mutabyumvikanye n'umugabo cyaba ingorane kubera we aba atabishaka kubyara abo bana batatu bashaka abana batanu bamwe mu bagabo ari nabo bagirizwa n'abakenyezi ko baza mu ba mbere mu badatahura kugabanya imbyaro batanga insiguro y'imirimo itandukanye birigwamo bigatuma bataronka umwanya wo kwigishwa naho biruko hari uwundi muce wabo ubona ko nyabuna ari akageso kari mu bagabo ko kwigira sindabibazwa mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza fokase niyo nzima avuga ati turibaza yuko icerekanye ryo kubyara ku rugero bariho nyene benshi batabyara ku rugero ushobora gusanga bagenda mu nzira zitandukanye afise nk'umugore hariho abenshi bakunze kuba bishira ngo barabizi usanga bikunze kugira ingaruka mbi burya kuntu ushobora gusanga nk'umugabo uko bashobora kuvuga ngo barabizi kandi batabizi sinumva impanuro umuntu yoba kubera hari ababishaka kubikurikiza n'abatabishoboye kubikurikiza iyo miryango kandi ivuga ko rimwe na rimwe amajambo atabereye avugwa ku buryo bwa kijambere bwagenewe gufasha mu kuvyara abana bake ko bwo butera ingaruka nk'indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka biri mu biza imbere mu vyongereza amatati atavana ko hagati y'abubakanye mu ngo nk'uko bamwe mu bayigize babandanya bayaga uyu mukenyezi aritanga ko akarorero ibyamubaye ko iyo ukuntu byangendeye umugabo wanjye yaramfashe aranshwanira akankubita uko atasha ahita ankubita ngo nuko nagiye kwiterwa urushinga kandi nta nama hano ndabimubwira mbona ntabyumva ariko mu nyuma naho nagiye kubera nabonye imibereho mbayeho ariko mu nyuma byaranzaniye ingaruka mbi sindabyakira neza kubera kubera mu rugo atamutekano atamwumvikano hari usanga urwamo rwuma ari urwamo kuko ukuntu biza ntibiza mu buryo bwo korohereza umudamu aho korohereza umudamu biramusambura numva agahinda nyine muri jewe numva umubabaro mu mutima wanje kuko sinigera mbaho ntekanye kuko abagabo bubu baragora ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine musongati babona ko ico kibazo batagihagurukiye ibintu bishobora kuyangara na mwarijya abantu baguma biyongera ku murindi munini mu mitumba igize iyo komine iri mu bumanuko bw'igihugu aha yohani nyanzwi umuhanuzi wa musitanteri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama akavuga ikigiye gukorwa Aha muri komine ya musonga ati ico kibazo kiriho bavyaye mugabo ugasanga ari mwe bavyara intarekana twebwe rero ico kibazo turakibona tukagerageza kumenyesha abakuru b'imitumba eh, akamaro kuko abantu bofata nkama akamaro kuko vyara ku rugero iki kibazo menga kiraba abantu baba bafasoni gusa ariko ukamenga ba serugo ntikibaraba ubu rero bakorana na serugo na inarugo muri iki kibazo Eh, kugira ayo matati ashobore kurangira na byose bica mu nama eh, turarungika umuntu agenda akaba ari kumwe eh, n'abo baganga akaheza nawe nyine agakurikirana inyigisho Eh, izo nyigisho nawe arose mu nyuma akazozijana mu mitumba mu gihe c'amanama izo ni nguvu- nizo nguvu dufise ubu ko nuguhoza ko ntiboca babi- babi- babifata nkama rimwe na rimwe tumenyeshe ko komine musongati gushika uno munsi ifise abantu bangana n'ibihumbi mirongo itanu n'indwi abajejwe intwaro bakabona ko abantu bariko bariyongera ku murindi munini mu gihe atamyaka cumi iheze bari munsi y'ibihumbi mirongo ine na bitanu aha rero indongozi z'iyo komine zigatera kamo amashirahamwe mpuzamakungu kuzironsa uburyo bukwiye kugira ngo zishike ku mitumba yose gusigura ibijanye n'uwo mugambi wo kugabanya imvyaro mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi ry'Amerika ino nkuru mushobora gusubira kuyumviriza kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ariko imbere y'uko dusezerana tubanze tubumvishe kano karirimbo ka isa jamal yoya ah, yise ivyo nabonye
ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo nimba ari jewe ngwaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo nimba ari jewe ngwaye amaso mana mbabarira nabonye abantu b'ingeso mbimbi nyinshi zitandukanye mbona abantu b'imico mibi mibi myinshi itandukanye byo bikazana ingane mu bihugu no mu miryango bigatuma abana bawe tubana tutumvikana mana nkumbure nijewe ngana n'ubumuga bw'amaso baba mbona ibintu mwafite bibi kandi ari fisa acira urubanza bona ategerezwa kurucira nimba ari uko bimeze mana mbabarira ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe mbaye amaso mana mbabarira ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe mbaye amaso mana mbabarira nabonye abantu bica abandi kandi batabarya bimwe mu byo isa jamala yo yatera ivyasi ngo ni ugucira imanza abo tutari tubwirijwe kuzicira reka kano karirimbo rero kadufashe gutangura ino ndwi neza akaba ino ngaha diane nahazwe ndabasezereye ariko kano karirimbo ndakabasigiye imbere y'uko ndabasezera burundu mbanze nshimire macbill ya bero yashikanye amajwi ahiwanya ari kumwe na ingenieur tuzosubire ejo nk'aho twahereye
birengeye ukwemera kwanje abisi niko tumeze mana tubabarire ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo nimba ari jewe ngwaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo nimba ari jewe ngwaye amaso mana mbabarira nabonye ibintu byinshi sinobivuga byose mana nabonye abizigo badashaka ko abandi batera imbere mbona bakamenyi atana kimwe batazi ni we waturemye gerageza udutahuremana